Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كوجمتو تهد قيفة تراديو نور الهدى الحمد لله قرقرس ربي قداتين سكن تاقويا كمسات أبني لها النجر murtii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheessan sheekha keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Lawaa Islaam turtiin keessan nu wajjin haa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalala bubbisee halaala. Qilleensi jaalala bubbisee ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إيجار ربي فارسين نجيا في الرحمة إرجما سرتي بوسين بودتي قبروت ربي dhaggeeffattoota hordofootaa raadiyoo Nuura Alhudaa akkuma san eeggattoota deebisaa iyyannoo teessanii ta proogiraama dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa ilaaltu. Walumaa galli keessanuu waa hunda dura. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Iyyannoo duraa ta warra riqicha sunnaati. Ragalmeen iyyannaa tanaa dhibba jahaa fi sagaltamii torba. kan iyyannaa galfatee obboleessa keenya tokko barata. Akkajii obboleessi keenya kun iyyannaa isaa keessatti. Ani nama tokko kan yeroo ammaa keessatti yuunivarsiitii keessatti barataa jiru. Akkuma beekamutti egaa biyya teenya keessatti mana- manni barnootaa dhiiraa fi dhalaanis walitti laaqa. Tana waan ta'eef jecha mana barnootaa kana keessatti intala takka tagartee asuma keessatti barattu akkuma kiyyatti mana barnootaa kana keessa jirtu ijaan wal baranne. Intala tana dhalaa biraa keessaa duuba qalbiin itti na buutee intalti tuni akka gartee haadha mana kiyyaanaaf taatu murteeffadhe. Walumaa galattuu naaf isiin jidduutti haasawuun hin jiru. Takkaa dubbisee illee hin beeku. Salaamtaa yoo taate malee. amma immoo wanni gartee dukkaana halkanii sana keessa na arihee na fide garaa keeysan karaa nuural hudaa eh, dhaamsa qaceelfamaa isin irra barbaaduuf waanin kajeellaa intala tanaa qabuuf waanin eh, muuxannoo dhiirtii hedduun warreen haasawa gartee dhalaa wajjiin shuquluu aadaa godhatan waanin hin qabneef karaa rabbiin jaalattu irra faagana keeysanii akkaataan isii tanatti dubbisee qaadhimaa godhadhu san isin gaafachuufiin dhufe saduuba eega akkas taate firra ija guduunfadheetumaan aayyoon sodaan barre abboon sodaan barre jedhee afaanuma kan kootiin itti dubbadha moo isii sodumaan hin dubbifneen manguddoo kara warra isaaniitti hayyamuma siitiin malitti kan isin firraa quban qabne warra isaanitti manguddoo ergadha. Odoon hayyama isin gaafanne. Eh, Kana cufa wanni yaadatti na galche. Yoon intala tana gartee eh, ifii itti dabaree eh, si wajjin haasawuu fedha je'ee isii wajjin kophatti wal qunname dogongora biraa keessa galuudhaan lubbuu tiyyarraa sodaa qaba an ilma dardaraati nama ammaan dura hin fuudhin. Eh, ammoo yeroon gartee intala tana qaadhimuu fedhu wani naa beekuu qabdan intala tana ammumaan tana ni haa godhee haadha manaa godhachuu hin fedhu anammoo isii tana gartee qaadhimadheetuma hamma gartee mana barnootaa kana jaami'aa yuunivarsiitii kana fixannu qaadhimuma tiyyaan ani qaadhimaa isii tahee isiin qaadhimaa tiyya taatee akka waliin jiraannuun fedha. Niqaa ammoo wal halaaleeffannaadha gaafa gartee qaraatee tana xumurree akka nuu taatuun murtii sammuu tiyya keessaa qaba. Garuu yaanni koo akkana fakkaata. Mee gama keessanii wanni isin naasin qeessitaniif maalii yaa obboleessa keenya kun? Yaa obboleessa keenya ati gartee dargaggoo rabbii kee galatoonfadhu ta dura. Rabbii si qaceelfatee faagarra si kaayyatee rabbii kee galatoonfadhu. Yeroon ilmi namaa dogoggora guddaa keessa jiru seenu yeroo akkanaati. Yeroo tana keessatti ganamaan lubbuu tiyya tana dhugaattii meetii warraan qabaa kunuutuun warra keeti jee haada garteetti guduunfadhee akka isiilleen if beetu kaananillee beeku godha jettee yaaduu keetiif tanan warrattuuf rabbii kee galatoonfadhu. Obboleessa keenya shari'aan islaamummaa daawwiti waan ilma namaa tokkoof tolu keessatti. waa takka illee shari'aan islaamummaa waan dura dhaabbattu hin qabu. Atilleen intala takkaan gartee qalbiin ta'e ottii buute si jaaladha jechuun mirga keeti. Isiilleen akkuma san yoo si jaalatte siin jaaladhe na fuudhisiin jechuun mirga isiiti tana beekne. Sadeessa ammoo namoota ollaa keeti jiru isaanii wajjin marii dhiiftee. karaa keenya kanatti nu mari'achuuf akka shari'aan islaamummaa jettutti nu mari'achuudhaaf iyyannaa ergatuun kee waan nama gammachiisu. Kunis maaliif namoonni akka heetii jiraachuudhaan mala. Namni tokko hoggaan tala takka qalbiin isaatti buutee akkam ta'uu qaba. Deebisaa tana keessatti deebisaa quubsaa yoonii fi argatee. namoonni dogongoraa akkanaa keessa jirulleen irraa tiifamuun irraa fagaachuun ni malti. Kanuma keessa ammallee iyyannaan ta'e ta'ee da'awaallee if keessaa qabdi fakkaatoowwan kan kee dhiiraa fi dhalaatis namni gartee keessaa akka biyya teenyaatti akka biyyoota biraa keessattis akka biyyoota amma nuti jirru. kan gartee barnoonni mana dhalaadhaatii fi dhiiraa adda addaa ka dhalaas dhalaan barsiiftu ka dhiirtii barsiiftu biitii teenyaa fi tabiraalleen biyya gartee walitti gartee laaqaan akkanaa jiru keessatti zinaan ni guddatti diqaalaalleen ni guddatti. Tanaaf jecha ilmaan islaamaa warreen gartee bultii jaarrachuu irratti hamilee qaban ganamaan kara gartee if jaarutti yaaduun dhiiraa fi dhalaarraa barbaachisaa ta'uu nama agarsiisa. Afreessaa obboleessa keenya dirqamni guddaan kasirra ture siifii fakkaataa keetis namni tokko gartee yoo intala takka jaalatte intalti takkaas gurbaa tokko yoo jaalatte waa hunda dura namni kan marihatuun rabbii tokkicha. Rabbii tokkichaanii waa hunda dura rabbiin marihatan. Dhiiraa fi dhalaanis rakaa lama salaatanii salaata istikhaaraa hajaan du'aa'ii barbaachiftuu taate. tawwahuma kanaaf kaayamte isii san yeroo lamaa sadi hillee salaata san salaattee keessaa halkan keessa rakaa lama kafardiin tahin du'aa san kadhachuu odoonii fi hin salaamanneen dura qaraatuu eega gartee salaamanteen boodattii qaraatus dubura salaataati ja'amaa wanni kun duuba. Kuni wahuma gartee rabbiin keenyatti nu ajaju. dhiiraa fi dhalattis namni bultii jaarrachuu fedhu akka gartee rabbii isaa kadhatu akkuma rabbiin qura'aana keessatti nu ibse والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين aayatawwan kana keessatti obboleessa keenya duuba namni tokko egaa rabbi isaatiin mari'atiin boodatti yaada gartee bultii jaarrachuu kanaa haadha abbaa fiitiin bari'ata akka musan gabroota rabbii warreen gartee toltuu namaa yaadan manguddoo ilaalcha dheeraa qabduun ganda keessatti intala tanarraayis waan seenaa isii dhaab waan isii duuba jiruus qo'atanii wanni kun kana keessatti mariin bareedduun jiraachuun dirqama. Keessaahu namni tokko gartee barnootarra jiru kan bultii jaarrachuu hin dandeenye yoo bultii jaarrachuu fedhellee haadha abbaa isaarratti hirkatu tokko odoo waa takkan goone intala hogga dubbiseen boodatti haadha abbaa fiitii abbaa fiitiin dhiyachuun ani gartee ilma kee kan lubbuutii irratti waan akkanaa sodaadha qaadhima akkanaatiin arkadhee abbaa na fuusisii jechuun mirga isaati. Qalammeessaa namni tokko gariin oduma barnootarra jiru nama dalagatu jira. Hedduudha warri akkasii kanuma barnootarra jiru hojii isaarratti nama ramadee hoggaanii fi gartee mana barnootaarraa deebi'e warra dalagatu jira. Yoo nama akkasitti if dandeehu taatellee haadhaa fi abbaa keetiif qoodaaf isaaniin mari'achuun gaariidha. Garuu walumaa galatti eega if dandeessee. yeroo if dandeesse keessatti fuudhuun barnoonni fuudha naman dhoorku namoota kanaatiif biyyoota nu jirru kana keessatti irra hedduun dhiiraa fi dhalaa bifa kanaan wal fuudhan jaarsaa qaraatii geeffataa isumaatu warra isaa galfata duuba. Warreen gartee dandeettii qaban kanaatis rabbiin isaan haa jeenyumsuu jenna. Shaniisa obboleessa keenya wanni sirratti jiru karaa dandeettuun waan kana intala tana gartee odoo nam tokko hin dubbifne odoo warra keessanillee hin dubbifne intalti tun siin duratti namni kaheetii qaadhimuudhaan bala isiilleen nama kanaan na fuudhi jechuudhaan bala namni biraalleen isaan jidduu seenee ka isaan walitti fidu jiraachuudhaan bala tana waan ta'eef addaan baafachuuf odoo qalbii ta'eef hin facaafne odoo sirrii ta'eef hin facaafne. intala tanaan tuyxee waan akkanaatiin niyyaa qaba akkam jetta feetee barruun gootuu feetee bilbilaan dubbiftuu feetee nama sitti jabaa hagartee sirrii si jabeessu itti ergattu isiirra fiduun barbaachisa eega isii yaada kana fiddee isiin hayyama gooteen boodetti karaa warra keessaniiti jahee isaan wanni waan kana boodaan maaltu taanire eega gamasiitii argattee yaada deebisaa bareeddu warra keessan irra fiddee intala takkana takkan arkadhe intala tana qaadhimaa naadhe qaa jettee warra keessaniin geeyachuun dirqama keeti akkuma san ammallee tamanaa gartee barnootaa keessatti agartu tanaa miti akka shari'aan islaamummaa jettutti mana isaanii dheyxee akka gartaa barataan tokko barattuun tokko wal ziyaaraa walillee numa dheqa akka dhequtti mana dheeyxee isii arguun fedha jettee eega warri keessan maqaa dhawe isii tan akka shari'aatti ijateetiin gargar banattee guyyaa tokkollee lamallee itti deebitee waan mama qabdu shakkii qabdu cufa irraa gartee fixachuun barbaachisa maaliif kunis أكما نبين كين عليه الصلاة والسلام دام سنو دامن ليؤدم بينهم أجبر وني لا تشخن قدميف أكشينا نمتي إن دفنيف أنا يومين أكن السلالي بكتنا سياركي بكتنا أكنا كنا ميليخي كنا متانكي أكنا إيه وين أقرفا يتشور أملا أمو مرماؤل فان لالون سيف حلالي أكسيتي إيه لالتون سيرة تجرتي تربيسا ammoo tajaajila keetii wanni gartee intala tana qaadhimachuuf dhufu ammumaan tana ni kaa godhattee godhadhee galfachuufi miti amma qaadhimadhee hamma qaraatii finnutti qaadhimummaan naaf jiraatti jettee murtii godhuun kee dogoongora guddaa akkuma gartee ati yaada gartee qabdutti isinis yaada qabdi feetu qaraatii tana booda jetti. feetu achi duratti ammarraa na eegalee na galfadhu siin jechuun mala feetu yaaduma keeti irratti si wajjin si tinnisuudhaan mala tanaaf jecha yaada keeti irratti yaadumaan gartee ani fi qabu kana isinis fudhachuu qabdi jechuu yaaduun kee dogongora guddaa akka ta'e beeka. Kanaaf jecha dubbiin gartee umurii nihaawul godhachuu fi booda aanfachuu kuni waan si qofa laaluu miti intaltilleen kana keessaa qooda qabdi warri keessan warri isaaniilleen kana cufarratti yeroo warra keessan warra isaanii dhaqan intala amma qaadhimma agartee qaadhinfachuudhaaf deemna malee isii galfachuu fi miti nuu beekaa jedhanii itti himu atilleen akkasitti beeku intaltilleen kanarratti waltaana jettee warra isaaniif deebisaa godhuun kuni barbaachisa saddeeteessa wanni siif dhaabnu obboleessa keenya irra hedduun namaa hoggaa mana barnootaatii fi alattis ta'u dhiiraa fi dhalattis namni gartee laalcha gubbaa kana yoo dhiira taates dheerinni sii diimina sii honkona sii haarruu sii rifeensa sii waan gartee dafee ilmoo namaa kanarraa jijjiiramu filatanii waan hin jijjiiramne ilaallachuu dhiisan sunis maali imaana islaamummaa diin qabaachuu gurra bareedaa qabaachuu amaanaa qabaachuu wanii wanni namni dura ilaallachuu qabu tanaaf jecha intala tana gartee akkuma ijaan gartee waan ijaan gartu ijjiteerra buutu agarte waan armaa oli dubbanne kana keessaan baatu. ammoo waan kana keessatti hoggu takkallee ati gaafa intala tana agartu yookiin hijaaba siitiifin jaaladhe yookiin gartee qura'aana siiti yookiin gartee diin kana mana barnootaa keessattillee ibaadaa jabeessiti waa takka waan jettee dubbatte hin qabdu bakka tana ammoo laaffisuu hin qabdu bu'aa ilmaan keetiitiif. Intaltee arraan tana shurufkaa diin qabdu ilmaan keetillee diin irratti si guddifti walumaa galattu. kuni yaadni si bira haa jiraatu rabbiin waan atin yaa qabdu kanatti cufaahuu siif laaffisee laaftutti isin lachuu walitti rabbiin isin haa fiduu isiniin jenna. Iyyannaan lammii isaadhaa ta warra gartee daddacha jaalalaati. Galmeet iyyannaan tuni galmeen siidhaa dhibba torba. Iyyannaan teenyuuti dhiiroo ta dhiddacha arraan tana ta shamarraniiti mee dhaggeeffadhaa. Akka jettuu obboleettiin teenyetu ani shamarran keenya warra gartee bultii jaarratee bultii qaburraa tokko nama bultii jaarratee mana qabu dhugaan dhoosaan taatu an dhuguma saniin qalbiirraa garaarraa abbaa mana kootii jaaladha innilleen akkasumatti siin jaaladha naan ja'a. duuba maali rakkoo rakkooniin gara keessan amma na fidde abbaan mana kiyyaa kuni yeroo takka naaf hin kennu intalti tuni warra kootii namni isii wajjin haasoytu ka wajjin kofaltu ka wajjin taphattu hin jirtu je'ee na bira gattaa'ee nan haasaysu ammoo ani akka uumaa kiyyaatti hedduudhaan waliin gartee teenyee haasawuu wal dabarfachuu fedha. Duniyaa fi diinii fi duniyaa keessattis jiruu teenya keessattis rakkoon guddoon kana cinatti inni qabu mallee lammeessa ibaadatti yaaddu. Salaanni salaanni shanan kun isa yaachisu. Keessaahuu ummata muslimaatii wajjiin masgiida dhaqeen salaatu. sanumaahu mana salaata kan masgiinni keenyaa fi masgiinnii fi manni keenya hulaa walitti deebi'u fuula keenya dura jira masgiinni salaata cufaahu manuma keessa salaata inumaa kana bira dabree guyya tokkollee isaa kalaama rabbi ol fudhatee qura'aana qara'uu nagarre'an yaanni gurguddaan halkanii guyyaa isarraa naaf burqu ka isarraa maddu kaniin isarraa arku jaalala jaalala hongan qabni ta'e inni addunyaaf bolola qabu akkamumatti maallaqa kana walitti qabee qabaata addunyaa akkanatti namni naan ja'ani kana waan isa yaachisu. Ammoo karaa akhiraatii nin du'a addunyaa tanarraa hin deemaan waa takka isatti hin dhagamtu. Kuni isatti mul'atu. haalli armaa olitti isin ibsa godhe hunga na wajji sireenaa kennee wajjiin haasawuu dhabamuun ibaadattis yaadda'uu dhabuun yaadni isaa guddaan maallaqa akkachuu tahuun kunu cuftinu wanni arraan tana gartee jidduutti uumaa jiru jaalaltii iddoo keenyatti dhabamu. Jaalaltii iddoo keenyatti dhabamuuf dhihaachuun kuni jaalalaan gartii ani isaaf qabulleen kara jibbansaatti geeddaramaa jijjiiramaa jirti. Egaa dubbiin akkana taate. Wanni gama keeysan gulufaa na fiti. Akka faagarra na keeysanii anaafillee dhaamsa dhaamtanii isaaniifillee isaafillee akka dhaamsa dhaamtanii qilleensa kana gubbaadhaan warreen haalli an akka keeysa jiruu kun akka tiyyaan dhabamtu akka namni gartee gorsarraa fudhatuufiin olloowwan keenya warra na beeku isaas beekutti himachuu dhiisee kara keeysan dhufee yaa nuur al-hudaa. Yaa ukhtal muslimaa waa hunda dura wanni siin jennu rabbii keetu tokkicha galatoonfadhu. Ganamumaan bultii si jaarchisuu dubbii bultii si jaarchisuu irratti. Ganamaan bultii jaarrachuun kee tiha diin keetiiti. Tiha lubbuu keetiiti. Haasawu agartee hamaa namni silaas irratti haasawu. Intalti tun karaa kana deemtii nama kanaa wajjin deemtii jedhanii waa meeqa tan namni silaas irraa haasawu bultii jaarrachuu kanarratti rabbiin keefaa agarre si kaayuun. ni'maa guddoo akkuma san iddoo keessanitti jaalaltii jiraachuun jaalaltii ulaagaa jiruuti. Atiis isa jaalachuun inillee si jaalachuun ulaagaa jiruuti. Intala takka nama gartee jaalala qabne kabajaa warra isaaniiti warra keenyaa jaalata jettee bultii wajjin jaarrachuun diigama boodetti. Gurbaan tokkolleen intala takka ta jaalala siin qabne haadha tiyyaan naa jaalate abbaa kiyyaa jaalate ka jaalala siin qabne intala tan agartee fuudhuun hogguu takka qalbiinsaa ala jirti malee mana keessan jirtu kunis diigama. Kanaaf rabbiin qura'aana keessatti illee dubbate waja'ala beeynakum mawaddata wa rahmaa jedha rabbiin. Jaalalli isin jidduu jiraachuun neemaa gurguddoodha. Jaalalli diinirra jiraatta diinii wajjii. rabbiin isiniif haa godhu isiniin jenna. Tokkoffaa ammoo jechi hankee abbaan mana keetii natti yaaddawu yeroo illee naaf hin kennu na wajjin haasawa dabarfachuudhaaf akka haadha manaatti akka garadii akka kaadima saatti ina laala. Kajettee irraa dubbattu bakka tana keessatti waan sirraa hafee jira obbaliitii ta'e. gaafam inni gartee sirraa boonuun sirraahuu gartee yaadasaa qabatee cal sirraa jechuun kuni yoomirraa akka ta'e eega lama jiruuti moo guyyaa keeysaa himoo ama tokko moo ama lama moo sababaa wanni kun irratti dhuftu sababaa wanni kun irraa argame ati ati fitti beekuu baattus inni ni beeka. atilleen maaltu jijjiirama kana fide illee ni beeyta gaafa kana. Eega jaalalli isin jidduu ka jiraattu taate maaltu jibbansa kana fide waan fidee jira takkaasuma takkaa isumaatu fide. Kanaaf jecha kana keessa garte waan kanatti gama keetillee haqa rabbii waan rabbiin dhugaan sitti beeku takka ibsuu dhabuun dogongora keeti. Lammeessaa. ammoo abbaan mana keetii ibaadaa jabeessuu dhabuun salaatul jamaa musliimaa wajjin masgiida dhaqee salaatuu dhabuun kanatti yaaddawuun kee takka keetii rabbiin nu haa heddummeessu takka ta'eetii rabbiin haa heddummeessu shamarran musliimaa keessatti dhugaa gaafa gartee abbaan ibaadaa jabeesse ilmoonsaa isaa wajjin masgiida deetti isaa wajjin salaatti haati ibaadaa qabaattu intalti sii waliin salaatti. kuni beekama. Keessaahuu abbaan mana keetii ollaa masgidaa ta'u wajjin akkanatti manatti ibaadaa gaggeeffachuusaa kana isiyaachisuun waan gaarii intala musliimaa takkarraa malu rabbiin sirraa haa jaalatu. Garuutu immoo wanni gaarii gama keetirraa nutti mul'atu. Akka ati guyya tokkollee abbaa mana keetii kana gorfattee eega isa gorfattee inni kun sidii deemboodetti akka namoota sammuu qabu warra diin qabu ulamaa irraa manguddoo irraa imaama masjida ollaa keessanirra irra fiddee jaarsi xiyya kun nama akkanaati jettee akka ati waa takka hin dabarfatin nama agarsiisa. Inumaa san bira kutte intaltee dhalaa takka dhugumatti isii biratti diin cimaa yoo ta'e addunyaadhaan diinsiin jijjiirtu ani eega gartee walit dhufne gammachuu naa qaba addunyaa waan hin fedhe naa godha salaata isaa maaltu narra kaaye warra waan akkana haasa'u jira kuni warra akhiraa gurgure tanaaf jecha sila ati wanni sirra ture akkuma reefu jennetti manguddoota gandaatii fi imaama masjidaatiif olluuwwan kanaan gahuun odoo sossohaa goote rakkoo arra himtu kana furmaata goote gurbaalleen namnillee na dhage jechuu itti dhaga'ama ifitti qaanfatuun ni malti. Sadeessa ammoo inni gartee yaanni guddaan isaa akkuma gartee duniyaa tana keessatti hojjaaroomii addunyaa walit qabatu qofa yaada akhiraa hin yaaduu jechuun kee kunis gaafarraa eegalame namni addunyaa waliin hin dhalatu guyyaa keessaa hin harkata. Wanni addunyatti yaaduu kanatti isa kaasee maali? maaliif bifa durirraa jijjiiramee karaa akhiraa dhiisee karaa addunyaa maaliif jallate kunis wani nama agarsiisu har tokkoon akka namni kun nama gartee duriis darasaan turin takkaahu darasaa tahullee nama jallate nama diin rabbii kana baratee bakkaan hin gahin ta'uun saallee ni malti walumaa galatti wanni waan rakkoo tana fidu barnoota shari'aa barachuu dhabu namoota rabbi sodaatutti maluu dhabu shari'a ta'uu dhabu. Namoonni tokko tokko saahibni inni wajjin deemu nama badaa taanaan warra sijaaraa, warra shiishaa, warra lulluqqataa, warra sirbaa waan adda addaa kana wajjin namni deemu akhiraa jibbuunsaa irraanfachuunsaa beekama. Tanaaf jecha abbaan mana kiyyaa namoota akkanaati wajjin deema namoota akkanaan mana kiyya dhufaa ni ba'itiin talti aqlii qabdu. Kana cufaas ustee. arra gaafa waan biraa wajjiin wal qabsiiftee rakkoon jibbansaa dhufaa jirtu kanatti waywaachuun kuni gabaabina sossoha dhabuu keetiiti odoonii fi ganamaan sossoha gootee kuma jennetti karaa duraan rabbi irratti irkattee sossoha gootee waan rakkoo arra himattu kana furmaata goote jenne itti amanna. Afreessaa wanni ati irraanfachuu hin qabne sababaa calleeysa keetiitiif abbaa mana keetii kana mirgi kee dhabamuu kabajaan tee dhabamuu qoonni kee dhabamuu sandura haqni rabbii dhabamuu masgida dhiisee mana salaatu wanni kuni kuni cuftii maal taate maasiyaa taateeti maasiyaan deemitee idduu keessanitti jibbansa uumte jaalaltii duraan jirtu maasiyaatu kara jibbansaatti garagalchee kana wanni fide maal isin lachuu wal qixxaachuu inni badiinsaa beekamtee atis badiisaa tanaa wajjin ittuma ustee cal jettee karaatti isa harka kanaa isa harkaatti baatu yaaduu malee akkamittiin abbaa mana kiyyaa kana kana biraa deemee kaniin itti dhaquus dhiiruma akkamiin godhuu qaba guyya tokkollee waan sossooha gootee nutti hin fakkaatu. Walumaa galatti wanni jijjiiramu kana fidu maasiyaa. Akkuma rabbiin keenya dubbate laa yughayyiru Allahu maa biqawmin hattaa yughayyiru maa bi'anfusihim. Haala gaarii tokko kan irra jira rabbiin namarraa hin jijjiiru. Hamma gartee namni jijjiirama uumutti. Amma namni idduu fiitii fi idduu rabbi idduu fiittis jijjiirama uumu. Gaafa kana akkuma ja'anittu namni waan facaase murataa sumaa fi isaatu walitti fitti sababa taatan. Tanaaf tashaneessaa dhumarratti wanni siif dhaamnu ta duraati achi boodaan isaafillee wanni dhaamnu dubbii teeysan tana akka gartee ustee duraan deemtu kanaa miti. Namni kuyyoonii fi gartee rabbiin keessii qaceelchi nama ayaa qabu ta'uudhaan mala. nama shariikan badaan isa jallise kana kanarraa illee hafuun mala masgidatti gaafa hidhame nama gaaritti illee hidhamuun mala tanaaf warra keeysaniinis gahi warra isaaniitiinis gahi bakka takka walitti dhufanii fuuldura walii taa'anii isaan duratti rakkoo inni qabdu rakkoo inni qabu ibsa gootee akka qajeelfamni isiniif kennamu godhuun inumaa kana keessatti namoota akka ulamaa'ii kalammii keessan foon keessan ta'u haa ta'u ka biraa haa ta'u isin wajjin hirmaatanii toltuu akka isinii yaadan godhuun isinirraa barbaachisa kana keessatti duuba rabbiin keessan haala duraan jiru isinirraa jijjiiree haala gaaritti isinii jijjiiruun ni mala nullee wanni rabbi isinii kadhannu umrii kheyrii irratti waliin isin dheereessee kheyrii irratti isin jabeessee jibbansa uumamte kana rabbiin akka jaalalarratti isinii jijjiiree waliin jiraattanii duniyaa fi akhiraas carraaqatan rabbiin isin haa godhuu isiniin jenna hamma deebisaa akkanaatiin walitti deebinuu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله شيكا كينيا كبجما في جالتما دكتور لواء الإسلام rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsarraan beekumsa isinii haa dabalu isiniin jenna hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة